sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adwiintistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyo abbaa keenyaa hunduma keessaniif bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa har'aaf sagantaa faarfannaa kan dabareen isaanii ga'an qabanne kan isiniif dhiyaanne aan galgalee tafariif girmaa'ee baayisaa waliin ta'uudhaanidha dabareen isaanii kan ga'an irraa jalqabna. Taarikuu Mul'ataa Abuuna Gindaafarasirraa Birtukee Taarikuuf Sabboonaa Taarikuuf Caaltuu Taarikuuf Haadha Warraakoo Wayyituu Fayyeef Amantoota Waldaa Doggonaa Faagootti argaman hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Waaqtolaa Dhaabaa Laaloo Qileerraa Haadhasaa Aaddee Jiiksii Tarreessaaf Abbaasaa Obbo Dhaabaa Tollasaa fi Qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoomii waan nuuf ilteef jenneerra.
Taarikuu Buusaa Sayyoon Olirraa haadha koo Gaalituu Dingataaf abbaa koo Buusaa Tarfaasaaf Galaanee Buusaaf amantoota hundumaaf qopheessitootaaf jedheera galatoomsiin jenna.
Qabbannaa Tasfaa Aanaa Jimmaa Horroorraa Abbaasaa Obbo Tasfaa Jabeessaa fi obboleessasaa Poolisii Wandimuu Tasfaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Daawwiti Mokoneen Aanaa Begeerraa abbaa koo Mokoneen Amaaruuf obboleessa koo Amaanu'eel Mokoneniif waldaa amantootaa. biyya lafaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Taasisaa Waldee naannoo Tigraay irraa Kobolchaatti kan argaman Abbaasaa Obbo Bajootiif Haadhasaa Aadde Dirribee Sidaamaaf Waldaa Kollobboof Obbo Jikooshee fi Haayiluutiif qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoome waan nuuf ilteeffinneera.
Marabbaa Tamasgeen Aanaa Deeggaa irraa Washiida Koo Galataa Dabalaaf Bultuu Lammaaf Baacaa Daggafeef Misgaanaa Eebbaaf Amaanu'eel Tamasgeeniif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Karaama jabaataa fayyuudha. Sannaa baagaraa qulqullaa sakan koo gammachuun barbaaddaa galataan dhaabattee maqaa koo walbaasee sannaa baagaraa qulqullaa sakan koo gammachuun barbaaddaa galataan dhaabattee maqaa koo deebi'ii deebi'ii deebi'ii yaasaa lakkisii wayyaa garaa mabjabaataa fayyuu dhawwaa mamtee boo'araa madaadii iddoora gaayera boodduu kanarratti wayyuu dibbee tasmaniisaa filadhu yoo feeti moofayyuu madaadii iddoora gaayera boodduu kanarratti wayyuu dibbee tasmaniisaa filadhu yoo feeti moofayyuu.
Barataa Kaffaalee Misgaanuu kaaba abootteerraa qopheessitootaaf abbaasaa obbo Misgaanuu Asraatiif haadhasaa aadde Baqqalichi dameef obboleessasaa Yoonaas Misgaanuutiif obboleessasaa akkasuma Mogos Misgaanuutiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Cannaaloo Abdataa Noolee Kabbaarraa obboleettii koo Ayyaantuu Abdataaf abbaa koo Abdataa Wajjiraaf haadha koo Tolittii Likkaasaaf Malkaamee Abdataaf Rattaa Abdataatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Geetaachoo Iddeessaa Baadimmee Shiraaroo irraa obboleessa isaa Misgaanuu Iddeessaaf Koorsaa Iddeessaaf Dastaa Iddeessaaf akkasuma qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheeraa nus galatoomi waan nuuf ilteeffanneerra.
Saamu'eel Fiixaa Aluu Abbaa Boorarraa Abbaa koo Fiixaa Aangoof haadha koo Nuuree Waggaaf qopheessitootaaf namoota na beekan maraaf jedheeraa galatoomi siin jenna.
Badhaasaa Daagaa Aanaa Aayiraa irraa haadhasaa aadde Daggituu Firrisaaf obboleettiisaa Muluu Daagaaf Leensaa Daagaa fi Cawwaaqaa Bookaa akkasuma Baacaa Shumbaatiif maatiisaa hundumaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Tarraqeen guddataa Boojjirraa Mucaakoo Beekumaa Tarrafaaf Daraartuu Tarrafaaf Soddaakoo Solomoon Tarfaasaaf obboleessa koo Gammachiis Tarreessaaf amantoota hundumaaf naaf fidaa jedheera.
Beekumaa Irrasaa Ganda Calliyaa Kusaayitii namoota na beekaniif firoottan koo hiriyoottan koo hundumaafis faarfannaa tokko naaf fidaa jedheera.
Thank you.
horaa galaalchaa aanaa gaa'oo qeebbeerraa obboleettanii fi firoottan koo maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
mitikkuu beekumaa bonayyaa bosheerraa abbaasaa beekumaa ibsaaf armeessaa aadde abbabuu waggaariif faayisaa beekumaa fi barattoota mana barumsaa billoo maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Toliinaa Tarreessaa Aanaa Manasebuu Magaalaa Gurfiirraa Immaanee Geennaaf Dabalaa Qinaattiif Birruu Almaadiif Keelaatii Qixxeessaaf Baaruu Hambisaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Daani'eel Geetaachoo Gidaamiirraa Abbaasaa Obbo Geetaachoo Mollaatiif haadhasaa Aadde Sumaayee Gindaabaatiif Waldaa Makaaneesus Abootteef qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoome waan nuuf filtee fenneera.
Albaachoo Imiruu Godina Wallaggaa Bahaa Guuttoo Giddaarraa barattoota Dipaartimentii Tuurizimii barataniif amantoota hundumaaf akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa naaf filaa jedheera galatoomiisiin jenna.
Masgabuu guutamaa Horroo guduruu irraa abbaasaa obbo guutamaatiif obboleessasaa malkaamuu guutamaaf haadhasaa aadde biloo hambisaa fi hiriyoottansaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Bultoo Shukkulaa Aanaa Jammaa Hororraa Harmeekoo Dassaatuu Jijoof Abbaakoo Shukkulaa waamuu fi faarfannaa tokko naaf filaa jetteetti.
Meeshaaleen qurxummii lama kumataa masoortee beelofni gooftaa sabni kee oolmaa hedduu ooltee wantoota hundumaatti milkooftaa lakkaa yoom baanafee rakkinaaf kan furmaata ta'uun ni beeknee sibiraay oolmaan keenyu duraan dhokatuun guyyaa gadiraa dandeenyu gooftaa jallisu akka keeti jirraa. Sababi walmaa keetiin malee Nuusilaa maalitti boqonnaa warra laagangatee irraan ergaan bu'aa maalii qabnaa daggatamni amnaa dhugumaa injiruu seenaan nu yaadatu waan burkaansaa sibiira ta'e wal namaa eeggatu waan burkaansaa sibiira ta'e wal namaa eeggatu durumaa gara keetti fidu isa biyyi lafaa dadhabee. Wangataa biqiltii godhataa yoo arginu qabee wangataa biqiltii godhataa yoo arginu qabee. Waggaa kudha lama guutummaa dhiigashee lulaaftee waan qabdu ogeessota lafaatti erga baaduu baaftee. Itti caale malee boqonnee dhibeeshee booyyooftee ija nama bakkachiiseera ammaatee rakkoonsee funyaan kaabatee biira darbarraa goree firrishee si qofaa cuqqaaluu danda'ee burkaara kineeshee. Sababi olmaa keetiin malee nuusilaa maalitti boqonnaa warra laagangatee darbe bu'aa maalii qabnaa daggatamni amnaa dhugumaa. Injiruu seenaan nu yaadatu waan burkaansaa sibiira ta'e wal namaan eeggatu waan burkaansaa sibiira ta'e wal namaan eeggatu durumaa gara keetti fidu isa biyyi lafaa dadhabee wangataa miigatii godhataa yoo arginu qabee wangataa miigatii godhataa yoo arginu qabee. Daakii os balbaale duratti umurii dabarsee garuu amaniif hin qomoo ooguusaa gajabsee dhimma dhuunfaa sabaaba godhee amaantuu alabsee sibiraa sirriitti ilaalameef malee dhugaatu sila akka isaaniif hin baduu saba yoo dotaatu mootota boqonnaa duwwata gaafa namaaf kaatu. Sababi olmaa keetiin malee. Nuusilaa maalitti boqonnaa warra laagangatee irra darbe bu'aa maalii qabnaa daggatamni amnaa dhugumaa injiruu seenaan nu yaadatu waan burkaansaa sibiira ta'e wal namaa eeggatu waan burkaansaa sibiira ta'e wal namaa eeggatu durumaa gara keetti fidu isa biyyi lafaa dadhabee wangataa biqiltii godhataa yoo arginu qabee. Wangataa biqiltii godhataa yoo arginu qabee. Narra utuu jedhanii ijoolleen kee gaddaan daandii cuufaa sabaa keeffanuutti muuxannoo guddaa galaanicha doolaa matirtoo gooftaa maal dadhabdaa. Sababii olmaa keetiin malee nusilaa maalitti boqonnaa warroota gangateera darbee bu'aa maalii qabnaa dagatamne amnaa dhugumaa injiruu seenaannoo yaadatu waan burqaasaa sibiira ta'e waan namaa eeggatu waan burqaasaa sibiira ta'e waan namaa eeggatu duruma gara keetti fidu isaa biyyi lafa dadhabee wantoota mikkatti godhataa yoo arginu qabee wantoota mikkatti godhataa yoo arginu qabee.
Barataa Simoon Geetaachoo aanaa ga'oo qeebbeerraa firoottan koo fi namoota na beekan hundumaaf amantootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jetteetti.
Tamasgeen Biraanuu godina Wallaggaa Lixaa Anfilloorraa obbo Yaaqoob Biraanuuf abbaa koo obbo Biraanuu addunyaaf haadha koo Maartaa Gabra Maariyaamiif obboleettii koo Burtukaan Biraanuuf surraanii Biraanuutiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Angafa dhibbaa tsaggaa'ee bantii Adigiraat irraa qopheessitootaaf guutummaa uummata Itiyoophiyaaf waraana Itiyoophiyaa guutummaafis Huseen Tsaggaa'ee fi Haroon Tsaggaa'eetiif faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru.
Dargaggoo Likkaasaa Alamuu Aanaasaa Siggaarraa maatii koo obbo Alamuu Nageessuuf obboleessa koo Poolisii Milkaas Alamuuf soddaa koo Dassaaleeny Hirkoof Lammeessaa Alamuuf hin dhimnee Hirkootiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Xila'uun Baacaa Sayyoo Nooleerraa Abbaasaa Obbo Baacaa Tarrafaatiif haadhasaa Adda Dastaa Bocheef Jaalallee isaatiif akkasuma qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Nus galatoomittiin jenneerra.
Shafarraa Faantaa Aanaa Abeeboo Guduruurraa obboleettii koo Abarruu Galataaf Mitikuu Galataaf Harmee koo Xaayituu Galataaf qopheessitootaaf jedheera galatoomittiin jenna.
Ashaabbir Siyaasaa Najjoo irraa. Waldaa guutuu Wangeelaa Abboonnoo Diillaa fi qopheessitootaaf Abbaasaa Siyaasaa Galataa fi Haadhasaa Buusee Saaqqataa fi Asmaraa Siyaasaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera nus galatoome waan nuuf ilteef jenneera.
Kun, maasaan ti mul'ise, kan keessaa dhaabaa keenye argamu ishee keenye waanuma dhaamu kaba akka eegafuun ninaboo daldalateen deemalee gaggeeffamuun abbaasaa kan galmachuun jeesiftee eegabeelii adeemafuun yaadatamu akkoo qabaa kadaadanii abbaasaa kan galmachuun jeesiftee eegabeelii. Keenafuu yaada taphaamu akkoo kabaa kanaananii. Baay'ee dhangala'ee akka bishaan ilaala'ee asaadhanuu erga ta'ee aadaamaa rennuubee beeliraan kan jalqabee kabeeraa zakkaarasi kikeenyee saaleratu akkaraatii cheriyaasi kabeeraa kan jalqabee kabeeraa zakkaarasi kikeenyee saaleratu akkaraatii cheriyaasi keenyee waanuma dhaamu kaba akka eegafu nina booda dagaatee deemalee kutinafu. Jeesiftee eegabeelii adeemafuun yaadatamu akkoo qabaa kanaananii abbaasaa falfalmachuun jeesiftee eegabeelii adeemafuun yaadatamu akkoo qabaa kanaananii.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Abbaasaa kan falmatu maaliif lafaarraan barfatu eegoleedhaa kan jedhaman harka jalaan galaafatu humnoota saree sooruu dhiiga isaanii lafa baasu maadhiigaa tolootasaa chaagotee waan dhaabasu humnoota saree sooruu dhiiga isaanii lafa baasu maadhiigaa raajotasaa chaagotee waan dhaabasu maadhiigaa barnootasaa chaagotee waan dhaabasu maadhiigaa nama saatiin. Chagodee naabasu maadhiigaa mucaasaatiif chagodee naabasu maadhiigaa biyyasaatiif chagodee naabasu keenyee waanuma dhaamu kaba akka eegafu ninaboo daldalateen deemalee kutinafu abbaasaa kan galmachuun jeesiftee eegabeelii. Kanaafuu yaadatamu akkoo kabaa kanaananii abbaasaaf kan falmatu jeesiftee eegabeelii kanaafuu yaadatamu akkoo kabaa kanaananii. Chalmaa waaqaa dhufaaf hedduu galaa ta'uudhisaaf fuula mootii isaa gurgurfaaf keenyee waanuma dhaamu kaba akka eegafuun ninaboo daldalateen gatii malee gatii dhufuun abbaasaa kan galmachuun jeesiftee.